away.
Ka dubbifneef dhageenyarra. Ibsi muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalany fa'aatii waan nam hidhamee hiikuu irratti dhiyootan dubbatanii akki jechuu malanitti hin jedhamne dogoggoraan jedhamee jedhaniitiin jijjiiran. Ka hiikamuu malee jedhan qara warri siyaasaan hidhame eege immoo abbootii siyaasaa jedhan nam siyaasaan hidhame jechuun uumaan jechuudha. Ogeessi seeraa yuunivarsiitii melbourne Awustiraaliyaa jirtu Dr. Tsaggaayee Araarsaa maan jedha? Jaalannee dubbisa.
Hidhamtoonni siyaasaa kan jedhaman warra akka seera yakkaa biyyattiititti waan yakka ta'e utuu hin dalagin waanuma mootummaa biyyattii san wajjin rakkoo qabaniif kan qabamanii mana hidhaatti buufaman warra san ilaallata jechuudha. Namni tokko hidhamaa siyaasati kan jedhamu mootummaan sun kan qabe kan hidhee fi kan mana hidhaatti darbate siyaasa irraan kan ka'e yookiin immoo mirga siyaasaa waan gaafataniif hogganoota ta'uu danda'u. namuma dhuunfaa ta'uu danda'u mirga barreessuu faa mirga yaada ofii bilisaan ibsuu hiriira nagaa bahuu dhaadhannoolee mootummaan hin jaalanne babarreessuu sana immoo feesbuukiidhaan haa ta'uu miidiyaa hawaasaatti haa ta'uu kan kana fakkaataniin kan facaase namni waan kana kana godhe yoo hidhame namni akkanaa afaan faranjiitiin victim of political violence jedhama nama hokkara siyaasaan qabame yoo ta'e. Warri kun hidhamtoota siyaasaa jedhamanii laallamu jechuudha. Rakkoon isaan qaban yakkaa miti. Waan seerri dhorke sana waan dalaganiif miti. Waan isaan waliin galleef, waan protest godhaniif, waan isa mormaniif. Kanarraan kan ka'e waan qabamanii mana hidhaatti darbamaniif hidhamtoota siyaasaa jedhama. Yakkichis yakka siyaasaa jedhama. Yoo isaan mana murtiittis dhiyaatan murtiin kan murteeffamu siyaasarraan ka'eeti malee seerarraan ka'ee kan hin taane waan ta'eef. nama waliin tokko tokko maal jedhu political trial is a trial the result of which is known before the trial starts. Maal jechuudha murtiin isaa kan beekamudha durumaanu gaafuma nama waliin qabaman san gaafasuma murtiin isaanii beekamaadha yakki isaanii beekamaadha. Kanaaf ragaa fiddee hin finne qabaattee hin qabaanne homaa hin godhu siyaasni haala seeraatiin dalagamu kun political trial yookiin immoo murtii. siyaasaa jedhama jechuudha.
Kara gara biraa immoo hogganoota siyaasaa mana hidhaa keessa jiran jechuun maal jechuudha?
Hogganoonni siyaasaa mana hidhaa jiran hogganoota dhaabbilee siyaasaa tokko tokko fakkeenyaaf Dr. Mararaa Guddinaa obbo Baqqala Garbaa nama waliin kuni hogganoota siyaasaa mana hidhaa jiranii jedhamu. Isaan hogganootas hidhamtoota siyaasatis ammoo kan hidhaman siyaasarraa kan ka'e waan ta'eef yakka wayii waan dalagan waan hin jirreef. Kanarraa kan ka'e isaan hidhamtoota siyaasatis. Garuu hidhamtoonni siyaasaa isaanirra hedduudha. Oromoota hedduutu hidhamtoota siyaasaa ta'ee qabamee mana hidhaa keessatti hangaadhaatti dhama'aa jira. Namni dhaadhannoowwan mootummaan kun hin jaalanne alaabaa mootummaan kun hin jaalanne qabatanii hiriira nagaa bahan yookiin immoo hiriira nagaa mootummaan hin hayyamne irratti argaman warri xalayaafaa yookiin immoo ergaa waa'ee siyaasaa laallatu footokooppii gochaa argaman. Warri kun hundi mana hidhaa jiru. Warri kun mana hidhaa waan jiraniif maali yoo jedhame deebiin isaa maali? Isaan kun waan mormii fakkaatu wal dorgommii mootummaa biyya sanii wajjin waan qabaniif mootummaan qabee mana hidhaatti darbate jechuudha. Hundi isaaniitu kanarraan kan ka'e hidhamtoota siyaasaa jedhamuu danda'u.
Gidduun akkan dubbatamaa jiru hidhamtoota siyaasaa hiikuu jechuun maal jechuu?
Mootummaan tokko hiikuu kan danda'u warra yakka wayii raawwatanii jedhamanii shakkamanii otuu hin himatamin. Yookiin immoo himatamanii murtiin otoo irratti hin darbin yoo warra akkasii jiraatan isaan yakka san dhiisanii fi gallakkisuun hiikuudha. Garuu isaan yakka isaanii dhiisanii fi utuu hin himatin gallakkisuun tokko. Gara biraatiin immoo warra yakka wayii dalaganii jedhamanii shakkamanii kanarraan kan ka'e himatamanii ragaan irratti dhiyaatee mana murtiititti dhiyaatanii manni murtii murtii irratti murteesse kanarras darbee adabbiin irratti murteeffame. Mana hidhaa kan jiran dhiifamaan jechuun paardan kan jedhamudha. Dhiifamaan yoo gallakkisan kana hiiknee jechuu danda'u. Jara kaan garuu kan seeran ala akka qabaman rekognaayiz gochuu qabna. Kanaaf hidhamtoota iyyuu miti sila. Isaan yakkamtoota miti akka seeraatitti hin hidhamne siyaasa irraan kan ka'e qabamanii hidhamtoota siyaasaa ta'anii jiran kana gallakkisuun hidhamtoota siyaasaa hiikuudha jedhama. Amma seera keessatti yoo deemte kan. dhiifama godhamee fi eega murtiin irratti bor- murtaa'ee booda kan gallakkifaman jiru kan immoo yakki dhiifamee fi amnestii argatanii kan gallakkifaman jiru. Jarri kun akkuma sirna se- seeraa se- sirna haqaa biyyattii sana keessa jirutti kan ittiin gallakkisnudha. Kana gochuun hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu miti. Gallakkisuun sun release of political prisoners jedhama. Himata isaanii dhiisuu fi yookiin immoo warra himataman dhiifamaan hiikuun akka seeratitti paardan fi amnestii kan jedhamudha hiikuudha.
Asirratti Dooktar Tsaggaa'e yeroo tokko tokkoon dhiifamaa gaafatanii mallatteessanii ba'an wanti jedhamu jira. Inni kun isaan kamiifidha kan ilaallatu.
Akkuma beekamu hidhamtoota siyaasaa gaafa gallakkisu mootummaan eh, Prime Minister Mallas warra mormitoota kana manni murtii irratti murteessee gaafa isaan haa hiikkaman jedhanii warri alaa dhiibbaa irratti geggeessan hin hiiknaa jedhan. Hidhamtoota siyaasaa hin hiiknaa. Akkamitti hiiknaa garuu yoo isaanii dhiifama gaafatanii badii balleessineerra yakka isin nu yakkitaniin akkuma himatamneetti balleessaa taanee argamneerra. Garuu immoo mootummaan kun dhiifama nuu gochuu qaba. Adabbii nurratti murtaa'uuf deemu kana nu dhiisuu qaba jettanii mallattoo mallatteessaati. Sani achi immoo gaafa asii baatan siyaasa keessa waa tokkoyyuu hin dalagnu. Siyaasa karaa nagaan hin geggeeffamne faa kana kana keessa qooda fudhachuu hin barbaadu jettanii gaafa mallatteessitan sin dhiifnaa jedhanii kana raawwatanii turan dur. Ammas immoo gaafa hidhamtoota siyaasaa gallakkifna jedhan wanti jechaa jiran ammas dhiifama haa gaafatanii waadaa haa galanii san booda hin gallakkifna jechuun siyaasa keenya mootummaa sana mormu isa mootummaa sana wajjin wal dorgomu hanga hin dalagnetti gallakkifnaa jechuudha. Kanatti deemutti jira ammas eh, wanti dhaaba Ihaadig irraa amma nutti bahaa jiru kun.
Garuu warri kaan immoo kan akkasumatti hiikaman immoo jiru. Itoo mallatteessin.
Lakki silaa akka seeratitti yoo mootummaan hidhamtoota siyaasaa gallakkise jedhe haal dureen hin barbaachisu. Nagaa uumuudhaaf waliigaltee uummata keessattis dhaabbolii gidduuttis uumuudhaaf yoo barbaadame warra kana shakkilee siyaasarraa kaanee akka diinaatti ilaallee hiinee turre amma garuu waliigaltee uumuudhaaf jennee biyyattiin akka tasgabbooftu jennee gallakkifnee jirra. Yoo jedhan akkanumaan liistii baasanii namoolii hangana ta'an hiiknee jirra yookaan immoo hidhamtoota siyaasaa biyya san keessa jiru namni biraa beekuu hin danda'u isaantu beeka. Siyaasa irraan kan ka'e qofa warra hidhaman hunda liistii isaanii qopheessanii isaan kana baranaaf gallakkifnee jirra. Itti fufnaa laalleet ammas warra siyaasa irraan qofa kan ka'e qabamanii mana hidhaa jiran kanas hin hiikna gaafa jedhan kana ibsuu danda'u. Maaliif kana godhu waliigaltee uumuudhaaf dhaaba siyaasaaf gidduutti waliigalteen akka uumamu biyyattii keessatti waliigalteen akka uumamu biyyattiin akka tasgabbooftu nagaan akka bu'u kana kanaaf jecha mootummaan warra hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu danda'a akkas gochuu qabu gaafa kana godhan haal dureen hin barbaachisu wama tokkoyyuu hin barbaachisu gallakkisuudhuma qabu hanga har'aatitti garuu mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa ofirraan qabu jedha hoggaa immoo dhiibbaan irratti uumamee baasaa maaliif hin gallakkifne gaafa jedhaman warra kana halduree lafa kaa'anii ulaagaawwan kana yoo guutan akka bahan goonaa jedhu warri sodaatee inuma bahaa warri cimee itti hafu immoo achumatti hafa jechuudha.
Dhiifama gochuun himata gidduun dhaabanii cufuu waan haaraadha. Akka labsiitti amma ba'uunsaa jechuu gooti.
Dhiifama godhanii yakka dhaabuu yookiin immoo nama tokko irratti himachuuf deeman dhiisuu yookiin immoo warra himatamee murtiin irratti murtaa'e hiikuu kuni waanuma jiru seera biyya kamiyyuu keessa kan jirudha. Eh, Itoophiyaa keessattis akkasuma paardan fi amnestiin waanuma jirudha. Garuu paardan fi amnestii dhiifama fi dhiisuu yakka dhiisuu fi murtii manni murtii dabarse dhiisuu eenyu godhaa yoo jette warra egzigitiif ta'ee mostli muummicha ministeeraa biyyattiititu kana gochuu danda'a. Kuni waanuma seera keessa jiru.
Marii keenya kanaaf ittiin ka'umsa kan ta'e ibsa muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny gaafa roobii kennanidha. Ibsi kun jalqaba barreeffamaaniiti marsariitii adda addaa irratti ba'ee garuu akkuma aduun ba'aa ba'aa yookaan dhiyaa dhiyaa deemeen bifisaa jijjiirrataa deemee namoonni waliisaa wallaalan kanarraati ka'een gaaffii kana yaaduun koo siniif adda addummaa qaba ture inni jalqabaaf inni dhuma.
Rakkoon isaa maalitti fakkaate gaazexeessitoota bilisa ta'an ofitti waamanii ifaa ifatti uummatatti haala public ta'een dubbii san hin dabarsine. Utuma gaaffii deebiin isaanii uummatatti hin dhufin dura miidiyaaleen adda addaa baasan maal jedhanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii hin hiikamu jedhee maakalaawwan hin diggama jedhee jedhaniiti mata duree isaa gadi baasan miidiyaaleen adda addaa kana fudhataniiti isa wajjin deeman. Nutis immoo hin eegaa turre hidhamtoonni siyaasaa hin hiikamu jechuun nama kumaatamaan lakkaa'amuutu baha jechuudha Itoophiyaa sana keessaa. Kana dhaga'uun waan gaarii waan ta'eef namni hundi gurrasaa kakaaseetuma dhaggeeffachaa ture. Garuu immoo takka turanii feesbuuk peejiin muummichi ministeeraa durarratti maal jedhanii hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii akka hiikamaniif kan jedhu barreeffamee ture. Kun immoo kan godhamu biyyattii walitti tasgabbeessuu fi waliigaltee uumuudhaafi konseensasii uumuudhaafi jedhan. Takka turanii immoo warra yakkamanii mana murtiitti keeziin isaanii deemaa jiru isaan haala seeraatiin dhiifama goonee fi hin bahu jedhee jedhan. Takka turanii isuma jijjiiranii hoogganoota siyaasaa kan ta'an hiikuuf deemnaa jedhanii jedhan. Egaa kun jijjiiramaa ture maaliif akka ta'e duubarra immoo ibsaa turanii isaanis. Egaa amma maali dubbiini tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa bara meeqaaf hidhamtoota siyaasaa ofirraan qabanii hin jiran waan waan qabuuf hidhamtoota siyaasaa hin hiikna jechuun suni admit gochuudha akka hidhamtoonni siyaasaa jiran jechuudha. Kanaaf maqaa keenya addunyaa irratti hin xureessaa jedhanii natti fakkaata isa jijjiiran. Takka turanii immoo warra seeraan yakkaman hoogganoota siyaasaa yakkamanii mana hidhaa jiran isaan laallee haala seeraatiin haala sirni haqaa biyyattii hayyamuun qulqulleessinee akka bahan goonaa kan jedhudha jedhan suni hidhamtoota siyaasaa hiikuu miti suni hogganoota dhaabbolee siyaasaa tokko tokko haala seeraatiin faardan fi amnestii dhiifamaa fi dhiisuu godhanii fi hiikuu kan jedhudha sun immoo murtii siyaasaatii miti hidhamtoonni siyaasaa gaafa hiikaman murtii siyaasaa goota garuu gaafa dhiifama gootee fi gallakkiftu warra yakkame suni murtii seeraati malee murtii siyaasaati miti. Kanaaf amma maalitti deebisanii murtii siyaasaatiin kan dalagamu waa'ee hidhamtoota siyaasaa sana murtii seeraatiin kan dalagamu godhanii fakkeessanii achitti gad deebisanii jiru. Kuni waa lama nutti hima. Tokkoffaa mootummichi haala tasgabbaa'een haala sirna qabuun sirriitti haasa'uu dhiisee jiraa jechuudha. Muummichi ministeeraa kana jedhee Ministeerri koominikeeshinii biyyattii immoo as deebi'ee namooliin hiikaman eenyufaa akka ta'an hin beeknu faa jedha. Akka spookspersonii mootummaa sanaa beekuu qaba sila. Mootummichi iyyuu sirriitti haala qindaa'een, haala sirna qabuun, haala tasgabbaa'een koominikeet gochuu dhiisee jira jechuudha. Sun immoo waan biraatti agarsiisa. Kan lammaffaa hidhamtoonni siyaasaa biyya kana keessa hin jiranii nuti dimokiraasii cimaadha. Biyyattiin biyya olaantummaan seeraa jirudha. Kanaaf haala seeraatiin deemna malee hidhamtoota siyaasaa akkanumaan kaanee hiiknuu qabnu garuu dhaabbolee siyaasaa gidduutti waliigaltee uumuudhaaf akka danda'amu hoogganoota siyaasaa tokko tokko yoo dhiifama gaafatan akkuma seeraatiin lakkifnaa jedhanii ergaa akkanaa dabarsuu barbaadu. Kan sadaffaa ergaa lama dabarsaa jiru amma miidiyaa addunyaatiif akka hidhamtoota siyaasaa hiikan godhanii achi gallakkisu uummata biyyaatiif immoo akka hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiran gallakkisuuf deeman taasisaa jiru. Uummata biyyaatiif hidhamtoota siyaasaa hiikne otoo jedhan silaa uummata keessatti nagaa uumuudhaaf waan hedduu fayyada. Addunyaatti hidhamtoota siyaasaa hiikne gaafa jedhan garuu fudhatama addunyaa irratti argatu malee uummata biratti fudhataman argatan. Kanaaf isaan duruyyuu fudhatamni isaan barbaadan uummata isaanii biratti utuu hin ta'in mootummoota addunyaa irratti waan ta'eef akkasitti itti deemaa jiru natti fakkaata.
Tu muummichi ministeeraa ibsa yeroo laatanii gaazexeessonni biyya alaa seenuuf carraa argataniiru ta'ee waan dhugumaan isaan jedhan addunyaa waliin ga'uuf carraan kennattee yaadda.
Eeyyee gaazexeessitoota biyya alaa dhiisiti gaazexeessitoonni walaba ta'an kan biyyattiitu. afaan amaaraatiin utuu achi jiraatani utuu sila televizhiniidhaanis uummatatti darbaa ture namni barbaadu hin jijjiirrataa afaan inni beekutti faranjiinis ta'ee uummanni biyyaa akkasitti silaa dubbiin qulqullaa'ee baha jalqabumarraa'u maaltu jedhamee akkamitti jedhamee maal jechuu barbaadanii jedhanii jechee qulqulleessuu dandeessaa gaazexeessitoonni immoo waan qulqulleessuu barbaadan achumatti gaafatanii siraa qulqulleeffatu. Akkan yaadutti gabaasni adda addaa kan ba'uuf rakkoo siyaasaa irraa kan madde maalinni walgahii hojii raawwachiiftuu yaadeg keessatti kan walii galanii fi akka reezoluushiniititti kan isaan baasan fi amma immoo pireesiliis irratti isaan ibsan adda adda deemutti jira. Maaliifii isaan wanti barreessan waan waliigalanii hunda isaati miti. Waan barreeffame irratti immoo waliigalteen waan hin jiraanneef amma bahanii qulqulleessuu qabu turan. Gaafa bahanii dubbatan immoo waan gaazexeessitoota mootummaa qofa dhoksaan waamatanii dubbataniif waliigalteen isaan waliigalle jedhan sun akka hin jirree fi siyaasarraa keessuma isaaniirraa waan dubbicha irratti waan waliin galleef kun uumamee natti fakkaata.
Dooktar Tsaggaayee Araarsaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa.
Atis galatoomaa.